n'umufatira ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye abayobozi b'intara esheshatu z'uburundi kuri wa gatatu bahuye na guverineri w'intara ya kivu y'epfo bigira hamwe ibibazo bihangayikishije impande zombi iyo nkuru turajyaho ku buryo burambuye mu kanya mu burundi amashyaka amwe ya politiki akomeje kugaragaza ko akeneye ubwinyagamburiro buhagije ku rubuga rwa politiki mu gihugu imigambwe yose turi su z'inumeme legislation amategeko agakurikizwa kumwe kuri twese le pouvoir politike zigatatunganiriza imigambwe co kimwe hakaba ari respect de liberté politique claver co yitungiye wo mu mugambwe senel kuva kuri wa gatatu ikigo cnc gishinzwe kureba uko ibi ibimenyesha amakuru bikora mu Burundi gifite umuyobozi mushya imbere y'uko nza nari narahaciye ndazi ko nahasize mugabo kandi ndazi ko n'inyuma yaho hari ibyakoretse ibyakoretse bitari bike kandi neza madame vestine nahimana wari ambasaderi w'uburundi mu buholandi ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugome ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi wiriweho tagize mwiriwe veniste amakuru arabandanya yibanda ku ntambara y'uburusiya na ukraine abasirikare ba ukraine bo mu nteko za oni ziri kubungabunga amahoro n'umutekano muri repubulika ya demokarasi ya kongo bari mu myiteguro yo gutahuka mu gihugu cyabo gufasha mu rugamba kirimwo n'uburusiya ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryavuze ku munsi wa kabiri ko Ukraine ariyo yabisavye abasirikare bari mu bashika amajana abiri na mirongo itanu bacumbitse mu gisagara ca Goma bo mu nteko ibihumbi cumi na bitanu ONU ifise muri RDC ku cicaro ca ONU i New York umuvugizi wa ONU yarashimye intererano y'abasirikare mu bikorwa vyabo muri RDC Goma ni igisagara kiri mu ntara ya Kivu y'uburaruko mu buseruko bw'igihugu kandi gihana imbibe na Uganda hamwe n'u Rwanda kuri intambara nyene perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze jo ku munsi wa gatatu ko igitero c'indege c'Uburusiya casambuye ibitaro vy'abavyeyi bavyariramwo mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igisagara ca Mariupol kiri ku kivuko yavuze kandi ko abana bisanze mu bibomagurike vy'amazu uburusiya ntaco buravuga kuri ibi vyagiriji ariko bwama bwahakanye ko budatumbereza ibitero ku basivile mu rugamba burimwo muri Ukraine umutegetsi akomeye wo muri Ukraine Kirilo Timoshenko yavuze ko abategetsi bariko baragerageza kumenya igitigiri nyaco c'aboba barahasize ubuzima canke barakomeretse iki gitero ku bitaro catumye perezida Zelensky yongera gusaba umuryango otane gushiraho itegeko ryo kuziririza indege mu kirere ca Ukraine yabwiye abo muri otani ko bafise ubushobozi ariko ko basa n'abariko baratakaza ubuntu bwabo igisata ca onu cita ku mpunzi hasere naco cavuze jo kwa gatatu ko abantu miliyoni zibiri n'ibice bibiri bamaze guhunga Ukraine abarenga ica kabiri bahisemo guhungira muri Polonye umushikiranganji wa Ukraine w'imigenderanire n'amakungu Dimitro Kuleba na mugenzi we w'uburusiya sergei lavrove bategekanya guhura kuri wa kane muri turukiya kugira baganire kuri iki kibazo umushikiranganji kureba wa ukraine yavuze ko ahava asaba umubonano hagati ya perezida zelenski hamwe na perezida putine hano muri leta z'ubumwe za amerika perezida joe biden yavuze ko abanyamerika babiri bari bafunzwe na leta ya venezuela ubu bidegembya ni nyuma y'iminsi intumwa za amerika zigendeye ico gihugu co muri amerika y'ubumanuko mu twigoro two kunagura imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri perezida biden ku munsi wa kabiri yarahaye ikaze abo banyamerika gustavo cardenase hamwe na jorge fernandeze inyuma y'irekurwa ryabo perezida yavuze ko Cardenas yatwara ishami ry'ishyirahamwe ny'amerika rya leta ry'ibitoro riri muri venezuela fernandez we yahagaritswe mu mwaka uheze ku byagirije amerika ivuga ko ari ibinyoma barekuwe inyuma y'umubonano w'intumwa za amerika hamwe n'iza leta ya nicolas maduro uyu mubonano wari utumbereye kuraba ingene ibihano by'ubutunzi amerika yafatiye igisata cy'ibitoro muri venezuela bitezugwa ni ibiganiro vya mbere byo ku rwego rwo hejuru bibaye kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda igihe leta y'uwahoze ari perezida wa amerika donald trump ihagarikiye imigenderanire ya kidiporomasiya na venezuela muri afurika abanyagihugu cumi mu mpanuko bushyira ubuseruko bwa nigeri barishwe n'abakekwa kuba abajihadiste bamuka kuri boko haramu yo muri nigeria abagabo bitwaje ibigwanisho bashyitse ku munsi wa mbere mu mihana y'i fiego ingwarwa lawandi hamwe na ngwarwa kura hafi y'igisagara ca difa abishwe bose n'abagabo kandi bishwe n'amasasu y'inkoho nk'uko abategetsi babivuze ayandi makuru yavuze ko igitigiri c'abapfuye gishobora kurenga iki mu gihe n'igisagara ca lada catewe mama kaka tuda aserukira ishirahamwe ritegamiye leta muri nigeria ryitwa alternative citizen space yavuze ejo kuwa gatatu ko hapfuye abantu mirongo ibiri barimo cumi biciwe mu mihana y'i irada ariko leta ntiremeza ibyo bitero
urakoza ruyizi bigira imana mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi iri ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo wacu vuba akadomo kwama nawe ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vuba radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
repubulika ya demokarasi ya kongo n'uburundi birashakira hamwe uko amahoro yagaruka mu ntara zihana imbibi ndetse n'abahatuye bagahahirana nta nkomyi abayobozi b'intara esheshatu z'uburundi cibitoke rumonge bubanza makamba bujumbura na bujumbura rural kuri uyu wa gatatu bahuye na guverineri w'intara ya kivu y'epfo guverineri tewo ngwabije yatangaje icyo ibyo biganiro byibanzeho Nous avons donc parlé euh, des questions de sécurité au niveau des frontières.
twaganiriye ku kibazo cy'umutekano ku rubibi rwacu ku kibazo cya covid cumi n'icyenda ku kibazo cy'abanyekongo baba mu burundi n'abarundi baba mu ntara ya kivu euh, des Congolais au Burundi, mais aussi euh, des Burundais qui sont euh, au Congo, à la province. Voilà les questions qui ont été euh, abordées.
ibyo ni byo twaganiriyeho ku byerekeye umutekano twiyemeje twese gukorera hamwe kugira ngo amahoro agaruke mu karere nk'uko abategetsi bacu bakuru babyifuza aha ndatekereza perezida wa repubulika felix tshisekedi wifuza ko amahoro yagaruka mu ntara yose kimwe na nyakubahwa evariste ndayishimiye nawe wifuza amahoro mu gihugu cye
qui tient aussi à la sécurité dans, dans son pays.
intumwa z'uburundi zari ziyobowe na mburamatari w'intara ya bujumbura jimi hakingimana mbere yo gusubira mu burundi yavuze ku butumwa ashyiriye abamwohereje Je rentre au Burundi avec un message très satisfaisant euh, du fait que euh, on se convient que nsubiye mu burundi mfise ubutumwa bushimishije kubera ko twumvikanye ko abategetsi bakuru b'ibihugu byose bazohura kugira ngo bigire hamwe ibibazo by'umutekano ku rwego rusangiye le commerce transfrontalier euh, essentiellement est fait par euh, exercé par les, les personnes qui n'ont pas suffisamment de moyens. Euh, on ubundi se butumwa rend compte que- buraba abakora urudandazwa ndengambibe abantu babukora baba bafise ubushobozi bwinshi twumvikanye rero ko icyo kibazo kigiye gutorerwa umuti ushimishije abakora ako kazi ikindi kibazo twumvikanye ko ntikirabana na covid kugira ngo amafaranga y'igipimo ya covid cumi n'icyenda abe ari amwe ku mpande zose
ku kibazo cy'ingabo z'u Burundi amashyirahamwe ya societe civile na bamwe mu badepite bo muri Kongo bavuga ko ziri muri teritwari ya Uvira umuyobozi w'intara ya Kivu y'Epfo Theo Ngwabije yavuze ko iki kibazo cy'umutekano atakivugira mu itangazamakuru
Washington ijwi ry'Amerika mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda urubuga rwa politiki rwifashe rute mu burundi ninde wemerewe gukinira mu kibuga abayobozi b'igihugu ntibahwema kuvuga ko urubuga rwa politiki rufunguye kuri bose kw'ishyaka ryose ryujuje ibyangombwa bisabwa n'amategeko rifite uburenganzira bwo gukora mu buryo busesuye ibyo amashyaka nka seneri na hadebusi ko abibona inkuru ijwi ry'amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na desire hatunga imana ku bwa jean dodier mutabazi arongoye umugambi nka hadebu uvuga rumwe na sende david uri ku butegetsi imigambi iri mu burundi haba ivuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi cyangwa itavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi bari bakwiye kumenya ko iyo hageze guharanira inyungu rusange z'igihugu mu makungu imvugo yoheza ikaba imwe ku bwa jean dodier mutabazi ntihari hakwiye kubaho umugambi ushaka kubangamira inyungu z'igihugu mu makungu nko mu bufaransa ata mwami ariho bafise uko demokarasi bayumva mugabo minsi yose ugasanga hageze les relations extérieures les intérêts de la france à l'extérieur de la france hatwaye uri à gauche cyangwa hatwara uri à droite hari ikintu baguma basangira none twebwe aha twategereza umwe twicaye ngaha reka twumvikane abashigikiye abashigikiye abashigikiye tore tudefinise les intérêts du burundi à l'extérieur umugambi w'ubasendedefede wo pouvoir ejo uzobuwundi tuzokwame tucubahirire muri hadebu bavuga uko mu gihe mu mugambwe senel bavuga ko kuvuga rumwe ku nyungu z'iki na kiriya bigoye mu gihe hari imigambwe ikundwakajwe iyindi ntihabwe ukwishyira no kwizana umushingamateka cyo yitungiye claver wo mu mugambwe senel umugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi avuga ko mu gihe uburenganzira bw'imigambwe butubahirijwe kumwe nta runani rw'imigambwe wokora ruhuza byerekeye sineriji entre parti politike burya sineriji ntishobora kuba hagati y'abantu batamaze kugira intambwe n'imiburiburi kooperasiyo imaze kubaho kugira rero iyo kooperasiyo cyangwa intambwe ibe hariho depreyarable kuvuga umugambwe ufise ikibazo iki canke kiriya mwebwe perezida de parti politike mukumva ko uyu mugambwe ufise iki kibazo mwese mwumva ko muri ingingo z'umubiri umwe imigambwe yose turi su une meme legislation amategeko agakurikizwa kumwe kuri twese le pouvoir politique zigatakatuma kunganiriza imigambwe co kimwe hakaba ro respect de liberté politique Felicien Nkengu Burundi arongoye ihuriro ry'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi babona ko gushika ubu atamugambwe uri kuraburabuzwa mu Burundi naho hariho bamwe mu banyamigambwe bakibona ko urubuga rwa politike rutugururiwe bose ku bwa Felicien Nkengu Burundi ahubwo abanyepolitike bakwiye gutangura gutegura no gusigura imigambi yabo ya politiki arongera agasaba abanyepolitike kuza barakurikirana uko amatora agenda mu bindi bihugu baheze bahakurikirwa hariho abahora bitwaza ngo liberite politike ntabwo iri kubu zirahari hariho umuganga umwe numva widoga mugabo nibaza ko muri rusange imbere mu hagira uwubwira ko agiye hariya ngo hariho ngo baciye ntibamukubite tuze turananirwa n'ibindi ubu rero hariho liberite politike nta kibujijwe ko umuntu yodefiriza son porogaramu politike zimenya ya porogaramu y'umugambwe we abarundi ugiye kubabwira bashaka kubwira ati wowe tumva ko usana naka kandi wivuga nabi we ntituzogutora tuzotora naka ko ntiwabivuga neza je nibaza ko abanyapolitike turi kumwe iyo muri mali habaye amatora muze mukurikire za senegali muze mukurikire ni muri afurika sindabatwara iburaya muri za france zizobigisha cyane nizigiyimana salvatore umuyobozi mukuru ajejwe gukurikirana ibikorwa vy'imigambwe mu bushikiranganji buraba ivy'intwaro yo hagati mu gihugu asaba abanyamigambwe kwiga akarorero ku bimenyeshamakuru bishobora gutegurira amakuru mu runani mu gihe ibyo binyamakuru biba bifise intumbero zitandukanye mu nganda zo gutegura amakuru zitandukanye kugira ngo ibimenyeshamakuru bitandukanye bifise amalinye editoriyale atandukanye bifite aho byumvikana ko bashobora kugira sineriji kuri tera si ikintu cyoroshye mugabo ku nyungu baba babona ku kigwa bagomba gutanga ku butumwa bagomba gutanga barashyira hamwe amaradiyo mirongo akagira redakisiyo imwe natwe ngaha tubyige birafite akamaro kandi buramaze kumva yuko iyo hari ikiganiro kiriko kiratangwa ku bimenyesha amakuru byose mu mwanya umwe birafite icyo byungura kandi biba bifise akanovera kandi birafise n'icyo biterera aha twebwe kubatera intege aho bishoboka kandi ntitugire ngo ni ikintu gitanga urugo ngo gice gihera ubunyene salvatore nizigiyimana umuyobozi mukuru ajejwe gukurikirana ibikorwa by'imigambwe mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu asaba abanyamigambwe kugerageza uwo mwimenyerezo bafatiye ku bimenyeshamakuru kugira ngo bashobore guharanira inyungu z'igihugu bari hamwe urakoze desire hatunga imana mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
ijwi ry'amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru isa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse
ikiganiro bungabunga ubuzima cy'iki cyumweru kiribanda ku nkingo za covid cumi n'icyenda zizakorerwa muri afurika bigeze he mbese wowe wahitamo gukoresha urwakorewe he ikiganiro mwasanga ku rubuga rwa radiyo yacu voa na flash tv kuva kuri uyu wa gatatu ikigo sense gishinzwe kureba uko ibimenyeshamakuru bikora mu burundi gifite umuyobozi mushya madame vestine na himana wa ambasaderi w'uburundi undi muhorandi ni ubwa kabiri ahawe uwo mwanya Pierre Claver niyo nkuru urwego rujejwe kugenzura ingene ibimenyeshamakuru mu burundi bikora sense rwiyemeje guteza imbere ico gisata co kumenyesha amakuru no kugarukana icizere hagati yaco na leta vestine nahimana yabitangaje aheje gutorwa mu wabari we atwara uwo rwego kuri uyu wa gatatu nkaba nifuje yuko n'abamenyeshamakuru n'ibimenyeshamakuru bigiye kuza tukaja hamwe twese tugakora icyo cyose cyoza gituma haba impinduka mu gihugu mu buryo bubereye nk'uko namwe ndabivuga ibimenyeshamakuru ni igikoresho gishobora gukora neza cyangwa igakora nabi gishobora kubaka cyangwa igasambura nkaba nongeye nsaba mvuga nti tugiye kubandanya dufashanya kugira kino gikoresho kizobe icyubakira igihugu cyacu ntigishobora kuba akarorero intangarugero no ku bindi bihugu bakazoza kuturabira ko ingene twakoresheje igikoresho neza ku buryo umwenegihugu yabonye akamaro k'igikoresho cy'ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru ni ikibanza agarutsemo ubugira kabiri mu kiringo c'imyaka cumi kuko mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi ariwe yatwara urwo rwego sense inyuma yaho yagiye guserukira uburundi mu gihugu c'ubuholande aho niho bamwe mu bamenyeshamakuru bafatira mu kwerekana ko atacizere bafise ko azohava ashika kwihangira ugihaye kuko atigeze akora n'umwuga wo kumenyesha amakuru alexandre niyunge ko atwara urunani rw'abamenyeshamakuru ibeji ahubwo afise amakenga ko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru buzohava busubira inyuma muti icizere umuntu yogira simbona iyo cova simbona iyo cova kuko nk'uko twari twamye tubivuga kuva na kera kihaja gitangura novuga yuko ata kintu umuntu yomwitega ko cyane kuko novuga ko icyo gisata cyo kumenyesha amakuru ntacazi nk'uko atawosaba umuhinga w'indimo kuja kuvura abantu nibaza ko no muri ico gisata arico kimwe naho nyene kanatsinda wanavyumvise ngena avyivugira avuga ko ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru bazobibikoresha ibikoresho ni ukuvuga ko bazobikoresha uko bishakiye kirazira ko umumenyesha amakuru aba igikoresho kirazira ko umumenyesha ikimenyesha amakuru kiba igikoresho urumva ko atanico umuntu yawusaba kuko intumbero yiwe niyo kugira ibimenyesha amakuru n'abamenyesha amakuru ibikoresho aha vestine nahimana asa n'uwuha icyizere abakura uwo mwuga kwaje kubandaniriza ku isemo yagezwe ko n'abahora muri ico kibanza ntabanje ngo dufatanye urugendo twongere dukutse ikivi duhere aho isemo yari igeze kuko imbere y'uko nza nari narahaciye ndazi ko nahasize mugabo kandi ndazi ko n'inyuma y'aho hari ibyakoretse ibyakoretse bitari bike kandi neza nkaba nizeye yuko tugiye kongera gutera iyindi ntambwe muri uno mwuga ibyo ntibihumuriza bamwe mu bamenyesha amakuru bibutse ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu icyizere hagati ya leta nabo cyatosekaye ndetse ibimenyesha amakuru bimwe n'amaradiyo bigaturirwa abakora uwo mwuga hafi ijana bagahunga igihugu naho biri uko hari abandi twavuganye bizeye ko nyabuna uwo mutegetsi mushasha wasense azo kwihutira kuba nk'ikiraro gihuza leta n'abamenyesha amakuru kugira ngo ntiyagire usubira kwitwa umwansi kubera inkuru yavuze canke yanditse aba basaba kandi ko urwego sentse rwo kwitaho umutekano w'abamenyesha amakuru kugurura ibinyamakuru vyugawe nk'iradiyo bbc y'abongereza n'ijwi rya amerika kuri ibi vestine nayimana agiye gutwara urwego sentse yamenyesheje ko azokorana nabo ahasanze mu kwitaho ineza y'umwuga wo kumenyesha amakuru ariko yongera koko amategeko y'igihugu abwirizwa gukurikizwa mu kwiga ayo madosiye y'amaradiyo y'ugawe vestine nayimana aje gusubirira Nyamitwe atamaze n'indwi zibiri muri ico kibanza kuko yaciye agenwa guserukira Burundi mu gihugu ca Ethiopia Pierre Clavin nkuru i Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
bakunzi b'umukino wa basketball irushanwa rya basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri ngibi birakomanga natwe ku ijwi rya amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa bar tuzaba twabukereye tubagezaho iyi mikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika ruzambikana tariki ya gatanu y'ukwa gatatu bibiri na makumyabiri na kabiri
ikipe ya reg basketball club ihagarariye u rwanda ejo yatsinze seidu legacy athletic club yo muri gine ibitego mirongo inani na bitatu kuri mirongo inani na kimwe mukomeje kumva ikiganiro iwanyu mu ntara ku ijwi ry'amerika tujye mu ntara ya rumonge aho bamwe mu bahatuye bavuga ko babuzwa amahoro n'abasengera mu byo bita ibyumba by'amasengesho desire hatunga imana ivyo vyumba vy'amasengesho biri ku mitumba itandukanye yo mu gisagara ca rumonge birateye umutekano muke iyo mitumba irangwamo ivyo vyumba ni nka kanyenkoko gihwanya centre urbain abantu baba kuri iyo mitumba baridogera abasengera muri ivyo vyumba kubera bababuza kuruhuka kandi ariko kanya baba baronse ntibatahura na gato ingene ivyumba bihinduka amasengero kuza mu vyumba vy'amasengesho araraba ahantu azana aje ku rusengero kuko hariho insengero zirekuwe na leta n'amategeko twebwe ntibitunezera abantu nabo turi ngaha turonka amahoro mu mitwe ko abantu bigereye mu buzima bubi bagezeho umwanya wo kwicara hasi umutwe kugira ngo hatungane ukurikirane ukuntu umuntu yobaho abanyagihugu basaba abajejwe intwaro n'umutekano gukorana kugira bafate ingingo zibereye kuko biri mu bitera umutekano muke aho babaye leta irakwiriye kuziraraba yuko amasengero kenshi aba arekuwe mu gihugu turasabye leta kugira ngo idukurire habo bantu kugira ngo natwe turonke amahoro mu mitwe kubera kwirirwa biratubabaza kubera izo ngoma zabo birirwako abarongoye iyo mitumba baremera ko ibyo byumba bihari bakaba baragirishije amanama kugira ayo masengesho abera mu mazu mu buryo bunyuranye n'amategeko ahagarare abarongoye ivyo vyumba vy'amasengesho bakaba baremeye gukurikiza iyo ngingo y'abarongozi kugira agahengwe kaboneke amaraporo y'ivyo twarayaronse ko nabaga bisize ko ivyo vyumba bobiheba abo twagiranye amanama basanzwe barongoye ivyo vyumba baratwemereye ko bategezwa kuhava nimba batarahava komine n'igipolisi ko bodufasha ivyo bintu bikarandurwa na musitanteri wa komine rumonge jeremy bizimana asaba abasengera mu vyumba vy'amasengesho kuja mu masengero azwi n'ubushikiranganji bw'intwara yo hagati nayo utazokurikiza iyo ngingo akazofatwa nk'umugarariji akazohanwa hisunzwe amategeko abaza gusenga basengera mu bibanza bitegekanijwe kandi bakaba bazwi n'amategeko ko ibyo bikorwa baba bariko barabikoreraho duhanure rero abo bose babikora bariko baratwumviriza yuko kizira kikaziririzwa kuza gusengera mu kibanza kitazwi n'amategeko ivyo vyumba vy'amasengesho vyose bariko barakora babihagarike ejo canke hirya y'ejo uwo tuzofata muri komine turongoye ariko arakora ibinyuranywe n'amategeko azohanwa hisunzwe amategeko iyo ngendo rero iriko yibonekeza yo guhindura amazu yo kubamwo amasengero iriko yibonekeza mu gihe mu minsi iheze mu ntara ya rumonge hari hafashwe ingingo yo kudasubira gusengera mu vyumba kuko vyibonekeje ko vyari biteye umutekano muke muri iyo ntara ya rumonge mu ntumbero rero yo kugwanya iyo ngendo yibonekeza muri iyo ntara ya rumonge eka no mu tundi turere tw'igihugu ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange barihaniza bamusitanteri ko ataburenganzira na bumwe bafise bwo gutanga impusha ku bantu basengera mu mazu canke amashengero kuko vyagiye biribonekeza ko babifisemwo uruhara
urakoze desire hatunga imana mbere yo kurangiza aya makuru mbibutse ingingo nkuru mu makuru mpuzamahanga muri ukraine abaturage bakomeje guhunga intambara abarenga miliyoni ebyiri nibo bamaze kuva mu gihugu ukraine yareze uburusiya ibushinja kuba bwararashe igisasu ku bitaro by'abana kuri uyu wa gatatu nta makuru yemeza ko byakozwe ku bushake aratangazwa kuri uyu wa gatatu kandi perezida w'umuryango umwe bw'afurika Macky Sall yavuganye na perezida w'uburusiya Vladimir Putin amusaba ko haba agahenge muri iyi ntambara timu harisi ishimwe ibyo biri mu itangazo yanyujije ku rubuga rwe rwa twitter uyu munsi wa gatatu perezida wa senegal Macky Sall uyu muyobozi w'umuryango wa afurika yakomeje avuga ko yishimiye ubushishozi perezida putin yakira n'icyifuzo cye mu rwego rwo gukomeza ibiganiro ku kibazo cy'amakimbirane ari hagati y'igihugu cye na ukraine ku itariki ya makumyabiri na kane y'ukwezi kwa kabiri umuryango wa afurika warasohoye itangazo usaba uburusiya n'ibindi bihugu byo mu karere ndetse n'ibindi bihugu byo ku isi ko muri iki kibazo hakurikizwa amategeko mpuzamahanga uyu muryango wibukije kandi ko ubusugire bw'igihugu cya Ukraine bukwiye kubahirizwa ubutumwa bukubiye muri iri tangazo kandi bwashishikarizaga ibihugu byombi guhagarika intambara bikajya mu biganiro by'amahoro biyobowe n'umuryango w'abibumbye ONU nubwo perezida Sall yandikiye Putin amusaba guhagarika intambara ariko ntibyabujije ko yatunguranye ku ruhando rw'ibihugu by'uburayi basanzwe bafitanye umubano mwiza ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa gatatu senegali yari ifashe mu itora ry'ibihugu bigize umuryango w'abibumbye byasabaga ko intambara uburusiya bwashoje kuri ukraine yahita ihagarara icyo gihe ibihugu ijana na mirongo ine na kimwe byatoye yego bitanu bitora oya naho ibindi mirongo itatu na bitanu birimo ubushinwa na senegali birifata urakoze tim haris uh, ishimwe nongereho ko ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'uburusiya na ukraine bahurira kuri uyu wa kane muri turukiya bakagirana ibiganiro bigamije gushakira hamwe uko intambara intambara yahagarara nibwo bwa mbere bahuye aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro wamfashije kuyabagezaho mbashimwe mwese kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi dukomeje gahunda yo gushyigikira ururimi gakondo n'umuco karande dore umugani w'uyu munsi ubutama butamira butaguha butera induru ntihore mwari kumwe na venuste nshimiyimana
babyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu ijwi rya amerika ijwi rya amerika ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa mudenderwa mudereri ndagasharishari kashiragabo k'amazima kano kurimbura ningero utizimba mu kirago nibutsize amashuri maze mbyumva nk'ejo bampa icumi na gakene ku bahungu ndi umugabo ye ye.